bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazuye ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya mu muhanda hari uturongo tw'abanyamaguru aho bagomba kwambukira utwo turongo rero duteza ibibazo kuko abanyamaguru bo bahageze bumva ko baba nk'abageze iwabo mu rugo bakahahagarara mbese ugasanga bishe situasiyo mu muhanda
uyu ni umwe mu bashoferi bo mu gihugu cy'u rwanda avuga ko abagendesha amaguru bataborohereza turabigaruka ko hande hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu tubafitiye kandi n'ibyerekeye ibiganiro bihuza abarundi biba bigiye gutangura vuba mu ntango za kino kiganiro ariko mbanze ndabwire muri make ko kuri uno wa mbere perezida wa amerika donald trump aza kubonana na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin trump yavuze ko hari n'ubwo biruka atacizera afise yuko ibyo aza kuvugana haza kugira ico bivako ni mu mubonano wabo uza kubera muri finland nta nubwo ata byinshi mu byo abategetsi baza kugaruka ko biramenyekana binugwanugwa ko bashobora kuvugana ku vyagirije ivy'uruhara burusiya bwoba bwaragize mu matora yashikanye trump ku butegetsi iyo nama ya mbere y'imbona nkubone hagati ya Trump na Putin ibaye mu gihe Trump aheruka kwifatira mu gahanga bamwe mu bategetsi ba Buraya n'Uburusiya hejuru kwa Mungu yanabwiye ikinyamakuru cyo muri Amerika CNBC ati nibaza ko dufise abansi benshi bamubajije uwo mwasi wa mbere avuga acavuga yuko yibaza ko ari ishamwe ry'ubumwe bwa buraya n'ubwo abandi batarikeka yongera ko n'uburusiya nabwo bushobora kuba buri mu basi ba amerika ibihugu bitanu vy'iburaya vyemeye kwakira zimwe mu ngenzi zishika ku majana ane na mirongo itanu ziriko ziratabagwa n'ubwato bwa gisirikare ku kivuko ca sisile mu butaliyano ivyo vyaraye bitangajwe n'umushikiranganji mukuru w'ubutaliyano ku munsi w'ejo mu bihugu vyavuga ko bizokwakira izo ngenzi harimwo ubudagi espagne na portugal bakaba kandi bemeye kwakira ingenzi mirongo itanu muri buri gihugu kuwa gatandatu ufaransa na malta bari bemeye ko nabo bazokwakira ico gitigiri nyene yamara repubulika ya ceke yo ntiyitavye ako kanama ko kwakira izo ngenzi bakavuga ko uwo mugambi wo gusangira izo ngenzi ari nzira igana mu kuzimu ubwato bumwe bw'ishirahamwe bw'ubumwe bwa buraya hamwe n'ubundi bw'igipolisi c'ubutaliyano gicungera imbibe bwempi bwatabaye izo ngenzi bwari bumaze imisi butemerewe gushika ku kivuko c'igihugu c'ubutaliyano muri etiyopiya kuno mungu abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu munezero ntangere aho abategetsi b'ivyo bihugu bagwana mu nda mu birori vyo guhimbaza amasezerano y'umwumvikano hagati ya eritreya na etiyopiya inyuma y'ikiringo c'imyaka mirongo ibiri ivyo bihugu bidacana uwaka mw'ijambo yashikirijweje n'ibigumbagumba vyinshi umukuru w'igihugu ca eritreya yabwiye abanyetiyopiya ati ndugure twamugina ugwankwa amacakubiri ukwikekana ubu vyose biraheze twiteguriye kwifatanya namwe kugira ngo dutere intambwe ubu nta muntu n'umwe ashobora kutunyaga urukundo twongeye kugira hagati yacu umushikiranganji mukuru wa etiyopiya nawe abi ahamed amusubiza acagira ati uguharira biraruhura ukumvikana biraruhura ivyumviro ivyo tuvuze ko twahanye imbabazi tukongera tukunga ubumwe dushatse kuvuga yuko twahisemo inzira yo guharira no gukundana ndugaye twamugina ivyo bihugu vyompi vyemeraniye kugurura ibiro vy'ubuserukizi bwavyo vyari vyarugawe bugurura kugira ngo iyo migenderanire ishobore kubandanya ikomera n'imbibe zigiye kugururwa vuba radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves ku muhingamo ni mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ku mugoroba ho ni metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi amerika ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com turi no kuri facebook adrese yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabaha ikaze ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bigiye gusubira gutangura ayo makuru ijwi rya amerika riyakesha isoko ryayo mu biro vy'umuhuza w'abarundi benjamin mukapa ryemeza ko vuba uwo muhuza n'abo bakorana bateguye urugendo rwo guhura n'umuhuza mukuru ariwe perezida w'ubuganda yoweri kaguta museveni ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi vy'ivyo biganiro pierre claver niyo nkuru
umwizero ni mwinshi ko ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutangura vuba uko niko umwe mu bari mu biro vy'umuhuza w'abarundi benjamin mukapa yabibwiye ijwi rya amerika ivyo biganiro birongowe na mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania vyaheruka kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze amakuru yo kwizera avuga ko muri iyo ndwi umuhuza mukapa hamwe n'abo bafashanya mu biro vyiwe bazobonana mu nama idasanzwe n'umuhuza mukuru ariwe yoweri kaguta museveni atwara igihugu c'ubuganda intumbero nk'uko isoko ryacu ry'amakuru ribivuga ni ukuvugana ingene ivyo biganiro vyosubira gutangura vuba kugira ngo uno mwaka uhere vyamaze gusozerwa bitekanijwe ko hazoca hatangwa n'amatarike hamwe n'ikibanza ivyo biganiro bizoberako uwaduhaye amakuru avuga ko abahuza bagira bashema inguvu kubera ubumwe bwa afurika buheruka kwerekana ko imyaka itatu yose iheze ivyo biganiro bitanguye ata kintu kiboneka birashikako nk'uko utwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yabivuze ubumwe bwa buraya nabwo bwongeye ko ko ivyo biganiro bikwiye kuva mu muryango wa afurika y'ubuseruko bikaja mu minwe y'ubumwe bwa afurika kugira ngo abanyaburaya basubire gutanga imfashanyo y'uburyo gushika ubu umuvugizi w'umuhuza makoca tembele ntaco arashikiriza kuri uwo mubonano wa mukapa na museveni utegekanijwe muri iyo ndwi ku kibazo c'uburundi umwe mu batavuga rumwe na leta ari mu gihugu yemeje ko ayo makuru amaze kuyamenya yamara ko azovyemera neza amaze kumenya amatariki ntabanduka y'ibiganiro kuko bimaze kuvugwa akatari gake mu nyuma bigasiba yamara kuri we ivyo biganiro vyo kwihuta kuko amaze kuvugwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishaka gutera Burundi ati kumbure twokinga amaraso ataraseseka ku Rwanda rw'abatavuga rumwe na leta bari hanze bobo bavuga ko ataco babizi ko umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nawo wifuza ko abahuza burangiza vuba ivyo biganiro bibera hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yavuze ko icihutirwa ari ugutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri dusabye ko umuhuza w'abarundi yofasha kugira ngo ibyavuye mu biganiro by'abanyepolitike biheruka kubera iyo arusha bishigwe ko umukono vuba kugira ngo ntihagire igisubira gusamaza abarundi mu gihe bariko bashyira mu ngiro ibwirizwa nshingiro bitoreye umugambwe cndfdd uriyemeje kubandanya ugendera ibyiza byabyawe n'amasezerano y'iyarusha nk'uko wabikoze kuva ushikiriye uburongozi bw'igihugu wiyemeje kuzokwamana ntaryo ugwanya intwaro zamuka ahandi atari mu matora ni muri iyo ntentumbero umugambwe cndfdd uteye akama abanyepolitike bose iyo bari hose kuza kwifatanya n'abandi mu gutunganya urupapuro rw'inzira ruzodushikana ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu myaka itatu iheze ivyo biganiro bitanguye nta na rimwe leta n'abatavuga rumwe nayo baricarana ngo bahangane mu biganiro amaso mu yandi hadasivye bamwe hasiba abandi leta yagiriza abo batavuga rumwe ko idashobora kwicarana nabo kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amakuru yerekeye ibiganiro bihuza abarundi asubiye kunugwanugwa inyuma y'aho umukuru w'igihugu ahari petero nkurunziza atangarije ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atazosubira kwitoza umugambwe wiwe nawo ukongera ko ko witeguriye gutanga uwundi mukandida muri ico kibanza Pierre Claver niyo nkuru i Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru arakenuye amakuru ku Barundi duce tuyabandaniriza mu gisagara ca Bujumbura kivugwamwo igwirana ry'abavuza imiti kama naho abayikoresha bemeza ko ibavura neza abahinga mu vy'ubuvuzi barasaba ko haba ivyirwa bicukumbuye kugira ngo umuntu amenye urugero iyo miti ikorera ko nimba vy'ukuri ikora inkuru tubazumenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana
amibe n'abajya abana barwaye ibiherehere nahajya uba wuzuye inda mu bibanza bitandukanye cyane cyane bihuriramwo abantu benshi mu gisagara ca bujumbura haba hafi y'amasoko eka no mu masoko hagati ari mu makomine atandukanye y'igisagara ca bujumbura haboneka abantu badandaza imiti kama abo bavuzi bemeza ko uyu mwuga bawigishijwe na basokuru eka mbere n'ishirahamwe barukiyemwo twebwe twabyigiwe na ba sokuru ba sokuruza bose twari nibo batwigize tukiri abana twaza twa tugendana twese ishyirahamwe ryacu ni apuratara twebwe turasika abantu mirongo itatu n'umunani niko tungana naho abo bavuza imiti kama kenshi bahinguye mu bisoromwa mu ishyamba canke mu byo bahinguye hakoreshejwe ibitandukanye bemeza ko atanyigisho baronswa bavuga ko iyo umuti uhindutse umurwayi bamuhindurira kandi bagatunganiriza neza ubituye twebwe turashobora kumuhindurira kandi bikagenda neza oya ntushobora kumwankira uko twawuguhaye niko ushobora kuwukoresha uko nyene turabatunganiriza neza bikagenda neza n'abana bacu bari mu mashuri bamwe bamwe turabigisha iyi miti kugira ngo ze bayibandanye kiretse abo badandariza hasi hari abandi bamaze kumenya ubuhinga bwo guhingura imiti kama bahurikiye mu ishyirahamwe programme thérapeutique naturelle mu rurimi rw'igifaransa abo nabo bemeza ko ivyo bakora bifise akarusho kuko biba bikoranye isuku epipode niyo nkuru ni umwe mu barongoye iryo shyirahamwe turakoresha nk'icyo bita aloe bamwe bacita ingagari moringa isuru ortigrande turakoresha ibyo bita time ibyo bita romare turakoresha indimu turakoresha ibitunguru amakaroti sezame eh, inyantete nka soya twebwe ibintu byacu tubitegurana isuku ukabishyira ahantu hameze neza ku buryo udashobora kubishyira ku ruzuba mu ivu n'ahandi hatandukanye kuvuga iby'iwacu ni ibintu kama mu bwo bikozwe mu buryo bw'iterambere mu ishyirahamwe ry'abahinga mu by'ubuvuzi naho bemeza ko ubuvuzi kama buhurumbirwa n'abarundi benshi basaba ko bicigwa kugira hamenyekana imiti ivura n'urugero bayifatirako muganga renova ntagerabiri arongoye ishyirahamwe ry'abaganga b'abahinga mu burundi abantu benshi barayirukira mbere benshi niyo bananiwe mu byo kwa muganga biconventionnel la médecine moderne baca bagenda muri iyo miti hari n'abadashobora no gushika kwa muganga kuko ubuvuzi umuti w'ikirundi akwemerera kuzokira ijana ku ijana ariko ntaba nawe azi ivyo ariko arakuvuza rero iciza ni uko iyo miti yose abayifise bayitanga boyishyira ahabona abashakashatsi abahinga bakabafasha kwemeza ko ikora babonye ko ikora bakamenya nizihe ngwara ivura bamaze kuzimenya izo ngwara umuntu yonywa amacupa ngahe canke inkuru izimbi arengeje zibizihe ivyo byose bikamenyekana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baremera ko imiti kama ivura tade ndikumana arongoye ubwo bushikiranganji yemeza ko bugiye gukora uko bushoboye kugira abavuza imiti kama bashirwe mu bigo bakoreramwo kandi hashingwe n'amategeko agenga ico gisata imiti y'ikirundi ahanini nayo nyene iravura mugabo ntiraja ku rugero ushobora kuvuga tuti ati amadoze ivyo biragoye mugabo haje ubuvuzi imiti y'ikirundi hariho abamaze kuja mu mashirahamwe murazi nk'abajya bibuta hariho abimuyinga abo rero turiko turaba nyene twokorana n'abajejwe kugira ngo tubahe aho bakorera turabe ko ivyo bakora atasho vyononera amagara y'abenegihugu ico gisata turiko turaraba nyene dukorana n'abajeje intwaro kugira ngo turabe ingene ico gisata naco nyene nimba ari bishoboka gitezwe imbere mugabo biciye mu muco hariho amategeko abigenga n'ahatari urutonde rw'amashyirahamwe y'abadandaza imiti kama ruriho ikigo cyakozwe mu mwaka wa bibiri na kane cyerekana ko mu mazu adandaza imiti mirongo ibiri n'atanu imiti ikozwe mu buhinga kama muri ayo mazu y'ubudandarizo yakoreshwa ku bice mirongo itandatu na bine ku ijana ibujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa shoti weyivuzi tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
tubandaniriza mu gihugu cy'u rwanda aho hagiye hubakwa imidugudu yihariye yagenewe icyicaro cy'abasigajwe n'inyuma n'amategeko aba bahoze bitwa abatwa bamwe muri bo batunga agatoki ubu buryo bw'imiturire nk'imwe mu mpamvu ituma badatera imbere ahubwo bagakomeza gukorerwa ihezwa umunyamakuru wacu temistokle mutijima aratugezaho ibindi kw'ino nkuru
ibibazo by'ubukene n'isuku nke indwara ziterwa n'imirire mibi mu bana n'ababyeyi umubare munini w'abatajya mu ishuri ibi ni ibibazo rusange uhura nabyo iyo ugeze ahatujwe imiryango y'aba bahoze bitwa batwa inzego nkuru z'ubutegetsi ntizishidikanya ko iki cyiciro cy'abanyarwanda gikomeje gusigara inyuma ugereranyije n'abandi baturage sena y'u rwanda ubwayo yashyizeho komisiyo yihariye ikomeje kuzenguruka mu gihugu hose ireba ibituma aba batarenga umutaru ngo bave mu bukene nyamara bivugwa ko hari gahunda nyinshi za leta zashyiriweho kuzahura imibereho yabo kimwe mu bibazo bikomereye imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka aho igenda ituzwa hirya no hino mu gihugu harimo n'ivangura cyangwa se ihezwa na n'ubu bagikorerwa n'abandi baturage usanga benshi bari kutunena ugasanga bari kutubwira amagambo nyine yayandi asesemeza nyine natwe tukarushaho kwegera inyuma tukavuga ati buriya uriya muntu dushaka kwegera akashaka kutwereka ko tudakwiye kumwegera turaguma tumwegere ubundi iherezo rirabirihe bigatuma natwe twiheza kuri bamwe mu bagezweho n'iri nenwa cyangwa se ivangura ingaruka ni nyinshi kuko uretse n'ipfunwe bibatera hari n'abo ingo zasenyutse ubuzima mbubamo banena bamvuga batuka umugabo wanjye nk'umuntu akaza ati ngwino hano nkubwire bakamujyana muri sitentari ahantu ntazi ati uriya murwa ntitumushaka utaramwirukana ntabwo tuzumvikana nawe se ko namaze gusezerana ati ntabwo tubyumva amaze kutwara indibere y'amezi abiri umugabo inama zaramwuzuye kuko ntawunanira umushuka umugabo nibuka yantaye aba baturage baratunga agatoki uburyo bw'imiturire bwo gushyirwa mu midugudu yabo ukwabo nka kimwe mu bitiza umurindi rihezwa n'inenwa bakorerwa bakagaragaza ko ibyo bidashobora kurangira mu gihe bagituzwa uko nibajya kubona yuko umuntu bashaka kumuteza imbere cyangwa bashaka kuba bamwubakira barebe umudugudu urimo abantu bavangavanze natwe batuvangiremo abantu tujya tujya gusura abantu runaka tubasanga mu bandi banezeranye natwe baze badusanga tunezeranywe ejo hazaza byadukundira habaye heza ba bana bakuze bisanga mu muryango bari gutemberana n'abandi bana batari bamwe nabo naho y'ubundi iyo bavuye ku kigo bakaza bataha iwacu abaturanyi bo hakurya iriya bakavuga ati hariya ni ku bashigajwe inyuma n'amateka ba bana bagomeza kuzamukana iyo myumvire bakumva burya hari ikintu gihejwe hagati yabo na bariya abanyarwanda bahoze basabana ku ishuri imiryango ivuga ko iharanira inyungu z'aba basigajwe inyuma n'amateka aha mu rwanda nayo igaragaza ko uretse no kuba iyi miturire ituma aba basigajwe inyuma n'amateka bakorerwa ivangura n'abandi baturage inabadindiza mu iterambere bwana gatera jonathan umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'ababumbyi mu rwanda koporwa twavuganye ku murongo wa telefoni abo bayobozi duhora nabo tugerageza kubibakangura ko gutuma batura bonyine nabyo bibica mu gusubira inyuma ntabwo areba mugenzi we iterambere ari kubona ntabwo areba n'ibinzu ikubuye niba mbese inzu ngo nawe nigira n'ikibazo yayikoraho ariko aturanye n'abandi niyo aturanye n'undi muturage azohagira umwana hanyuma nabone ko nawe yuhagira uwe iki kibazo birasa n'aho inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nazo zatangiye kubona ko gikomereye iterambere ry'aba bahoze bitwa batwa madamu w'imana konsore ahagarariye komisiyo idasanzwe ya sena y'u rwanda yashyiriweho gucukumbura ibibazo iki cyiciro cy'abaturage gifite aharagaragaza icyo bagiye gukora icyo ni icyifuzo natwe twakomeje kugenda tugaragaza mu by'ukuri iyo ufite umuco ukabyuka n'ubundi usanga uwo muturanye afite umuco umeze nk'uwawe niba uzi ko umwana atiga utabona ko wa mugenzi wawe yiga mwese mugira ngo niko ubuzima bumeze ni nabyo biri mu byo dutekereza sena izajyaho inama ko aho batujwe baturana n'abandi bantu kugira ngo babashe kumva ko ubuzima bwabo bwagenda buhinduka buhoro buhoro nubwo nta mibare yavuba igaragaza umubare nyirizina w'aba basigajwe inyuma n'amateka imiryango iharanira inyungu zabo ivuga ko barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu batuye hirya no hino mu rwanda abenshi muri aba bagiye bubakirwa na leta bagatuzwa mu midugudu bisangije ukwabo aho bibaye ngombwa bakanagezwaho gahunda za leta zigamije kuzahura imiryango ikennye kurusha iyindi mu gihe uko umwaka utashye inzego za leta zigaragaza imibare y'abavanywe mu bukene bukabije n'izo gahunda ariko benshi muri aba bahoze bitwa abatwa bo bakomeza gukena ndetse umubare munini wabo kuri ubu urabarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abamenyerwa buri kimwe na leta temistokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri mu gihugu cy'u rwanda ya nkuru nari naciye ku masonga nkitangura aho bamwe mu bashoferi barimo n'abanyamahanga bidogera abagendesha amaguru ko bataborohereza umva uko babwiye umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana
abanyamaguru ahantu badusumbuwe ni hano ku mu nzira z'abanyamaguru harimo abahagera bagahagararamo bigahombwa ko duhagarara ntibanye ntibakurikize amategeko yabo ngo banyure mu muhanda neza nk'uko byemejwe bajya batubongamira ahandi bakunda abanyamaguru bagomba kutubangamira cyane cyane abanyeshuri mu muhanda hari uturongo tw'abanyamaguru aho bagomba kwambukira utwo turongo rero duteza ibibazo kuko abanyamaguru aho bahageze bumva ko ari baba nk'abageze iwabo mu rugo bakahagarara mbese ugasanga bishe situasiyo mu muhanda Shida moja inaopata madereva sasa, sijajua kama raia waliambiwa wasipishe magari, sasa hatujui hii taratibu.
Ikibazo duhura nacyo nk'abashoferi wagira ngo abaturage babujijwe guhigamira imodoka, sinzi niba leta ibona ko tubangamirwa. Nk'urugero iwacu muri Tanzania, abaturage batinya imodoka nk'uko batinya intare, iyo bayibonye baritaza bagaca kuri igatambuka, ariko aha mu Rwanda ho ntibahigamira rwose, baratugora u Rwanda no kubakwepa mu mihanda mito kandi y'amakorosi menshi n'abaturage badahigamira imodoka wahagera nko mu musozi abanyamagare nabo bagafata ku modoka inyuma abana nabo ni uko mu bice by'ibyaro barazurira kandi hagira ugira ikibazo tukaba ari twe tubibazwa nk'abashoferi Gari ndio imesababisha sasa hivi, ndio vitu ambavyo sisi madereva ni changamoto ambazo tunazipata mu muhanda. Urebye abanyamaguru bo baba basa n'abafitiye icyizere cy'uko ngo nta munyamaguru ugira ikosa, niyo mpamvu batita ku binyabiziga cyane ahubwo bakabona yuko ikinyabiziga aricyo kiri buze guhigamira eh, umunyamaguru batubwiye ko no muri Kongo hari igihe uhagera ukahatwara aho ubona abaturage baho ugereranyije n'abanyarwanda ni bande bagenda mu muhanda neza cyangwa se ba- bitwararika ibinyabiziga urebye muri kongo abanyamaguru baho batinya ibinyabiziga cyane ugereranyije no mu rwanda kuko umukongomani iyo yageze muri kongo niba aba afite ubwoba ko ikinyabiziga kiri bumugonge iyo agiye kwambuka arabanza akareba hirya no hino akareka ibinyabiziga bigatambuka na unapokuwa unapandisha mlima huwezi ukasimama mlimani kwa ajili ya tet- kuja kuwafukuza watoto, ukisimama wanakimbia. Sasa uta- utafanya niba urimo guterera umusozi ntushobora guhagarara ngo ujye kwirukana abo bana gusa nk'uhagaze gato bakiruka wagenda bakongera bakurira none ubwo urumva bazakora imirimo ingahe kandi abandi bantu bakanababona ntibababuze rwose turasaba ubutegetsi kwigisha abaturage ntibazongere kurira imodoka zigenda bigabanya impanuka mu mihanda kugira ngo twe nk'abanyamahanga twe kugira ibibazo mu rugendo abanyamagare nabo kuko uba utababona baraza bagafata ku modoka ari nka batatu cyangwa bane ukagenda wagera nk'aho uhagaze bitunguranye akabakubisaho nk'umutwe akabaguyeho n'igare rye haba hari indi modoka inyuma ikamuca hejuru bakavuga ngo nuriya munyatanzaniya wamugonze bakadufata hari abantu benshi bibaho ubutegetsi ntiburabasha gukemura iki kibazo rwose burebe uko bwabishakira umuti bigabanya izi mpanuka kuko abaturage ntibatinya amamodoka Nikalie kidete kupunguza hizi ajali ni hatari sana kwa huku Rwanda. Huwa raia hawaogopi magari.
icyo nasaba abanyamaguru ni ukujya baratinya ikinyabiziga cyangwa bakamenya ko ikinyabiziga ni ikintu uko byagenda kose ushobora gushaka gufatana fure wamugezeho bikanga ukaba wamugonga kandi nawe ntabwo uba wateguye kumugonga icyiza rero ni uko bajya barakoresha ubushishozi buhagije kugira ngo hatabaho ikibazo cy'impanuka itunguranye bitewe n'iki bitewe no kunyanegirije ibinyabiziga Mpaka tunafika hatua kama kipindi cha asubuhi wanafunzi watakwenda shule nk'iyo bigeze mu masaha ya mu gitondo abana bajya ku ishuri iyo ugiparitse utarahaguruka ntiwirirwa uhaguruka urareka bakabanza bakagenda barangira ukabona guhaguruka kuko biba bigoye cyane dutinya ko twakora impanuka turasaba rwose ko leta yadufasha ikigisha abaturage bakajya bashishoza mu muhanda Kwa serikali tunaiomba msaada wao ijaribu kuboresha tena kwa hali hii hapa kwa raia, ichunguze. Ni hatari sana hii.
nuko rero harakoze mugenzi wacu claude ganza munyamagana kuri ayo majwi y'abapolisi bidogera abagendesha amaguru ko bataborohereza yadutororokanirije mu kanya turaca tubandaniriza mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inkuru imwe yo mu ikambi tubafitiye aho impunzi zo mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziri mu ishyirahamwe ikora ibizuku zivuga ko zihangayikishijwe no kuba zikora ibizuku ariko ishyirahamwe rya adra ryamara kubifata ntizihembwe inkuru ya mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo
bamwe mu banyamuryango bibumbiye mu mashyirahamwe yo gukora ibizuku ndetse no kurengera ibidukikije bakorera mu nkambi yo mu rusenda bahangayikijwe n'amadeni batewe no kuba bakora ibizuku ariko ishyirahamwe rya adra rikaba ryaratinze kwishyura aya mashyirahamwe dore ko iri shyirahamwe rimaze amezi ane ridafata ibizuku izi mpunzi zikora ubu unye aho tugejeje ubu eh, turamaze guharura asosiyasiyo yose ah, ibi- ibizuku ifise kantite antone hamwe na n'amadeni dufite dufise dufitiye abantu twasanze eh, muri rusangi dufise amatoni amajyarira mirongo umunani n'imwe zifise eh, tukaba tugifise n'amadeni eh, hamwe n'amadepanse twakoresheje agera ku miri- ku bihumbi mirongo umunani na kimwe by'amadolari rero twamaze gutanga icyo kibazo twagize ahaye umusitanteri w'ikambi umusitanteri w'ikambi nawe yavuze ati ngiye kuvugana na hsr na adra kugira turabe ingene buza kubibagurira donc dufise ingwanire ikomeye cyane abo- abaduhaye ibikoresho twakoresheje bayiduhaye ku madeni abakoze ibyo bizuko babikoze ku madeni uratabe tugira ko iterabwoba ryo kwashaka kuza guturiye amazu ni ikibazo rero gikomeye rwose twashaka gusaba ko abaraba e, ikambi boshyiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo e, iyo ngorane ive mu nzira hanyuma ikindi nacyo e, ni ibizuku dushaka gukoresha no mu gutekesha ibifungwa by'abarefije donc boza bakabigura e, abarefije bacaronkeraho ingene bashaka guteka ibifungwa byabo uko nta nkwi ziva mu ikambi- mu ishyamba niyo kwizerwa janeti avuga yuko yatangiye gukora aka kazi afite icyizere ko kagiye kumuvana mu bukene ariko atangazwa n'uburyo bakora abakoresha babo ntibabishyure kandi baba batakaje umwanya muremure bari gukora ibi bizuku kuva mu kwezi kwa kabiri dukora ibizuku ntibiragurwa ngo tubone ko natwe twikenuye mu mu ngorane dufise abana barakenya impuzu natwe turakenya ibyambagwa nimba izo fungurwa tuzironka aka kazi batubwiye ngo karaje tuzikenura turakoresha ingufu mbwa ntibaragurana hamwe twebwe rero amaso tuyahanze aba bashefu dukorera bamwe batubwira nimukore nimukore ejo bazogura ejo bazogura ariko kuva mu kwa kabiri turabona yuko hinjiye n'umunzani ngo baje gupima none mufite ikibazo yuko mukora bikabura isoko yego ikibazo turagifise ko tumengo tuzokora dukorera ubusa turazokora turonka isoko ribigura eh dushaka rero abategetsi babijejwe batugurire natwe twikenure turakenye tu- twirwa kwiri zuba bwa turako abana boronka gahuzu natwe abavyeyi turonka kambagwa ariko ntako turonka kubera misiri myinshi dukora iki kibazo cyo kutagura ibizuku byo gutekesha muri iyi nkambi cyatangiye kugaragara nyuma y'aho ishyirahamwe rya ard ari naryo ryari risanzwe rigura ibi bizuku rihagarika imirimo yaryo yo gukorera mu nkambi yo mu rusenda ishyirahamwe rya sr ryatangije umushinga wo gukora ibizuku muri iyi nkambi mu rwego rwo kurengera ibidukikije ariko kuba ibi bizuku bikorwa bikabura ababigura biri mu bituma izi mpunzi z'abarundi zijya mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani gutasha y'inkwi inkwi z'abantu zenyi amashamba y'abandi baguma bagenda y'abarefije baguma babafatira mu mashamba kandi ibizuku ngaha ayi biriho adra ibiguze abarefije ntibosaba kuza kwi- kuza gusenya mu mashamba y'ababembe rero bafashe kuko mu nyuma hazotera ingorane imvuru ndende usange ababembe n'abarefije batanguranye gu- gu- kugira iki kugwana kubera ibijanye n'inkwi twagerageje gushaka umuyobozi w'ishyirahamwe rya adra ku rwego rw'inkambi yo mu rusenda kugira ngo atubwire zimwe mu mpamvu zituma batinda kugurira aya mashyirahamwe ibizuku ariko ntibyadukundira ko tumubona izi mpunzi zo muri iyi nkambi yo mu rusenda zikora ibizuku zivuga yuko ari amashyirahamwe cumi n'atanu ishyirahamwe rya adra ribereyemo umwenda wo kugura ibizuku bingana na toni magana ane mirongo urunani n'imwe ariko ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu rusenda hamwe n'ishyirahamwe rya adra byagendereraga aya mashyirahamwe akora ibi bizuku basanze ari amashyirahamwe cumi n'abiri akora ibizuku ndetse afite na toni magana atatu mirongo urwenda na zitandatu y'ibizuku mu gihe ibi bizuku bimaze amezi ane bidahabwa impunzi ngo zibikoreshe ni nako izi mpunzi zikomeje gutaka ubukene bw'inkwi dore ko zimaze amezi atandatu yose zidahabwa inkunga y'inkwi ndadasengabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo vedaste ngabo arakeruye no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi dushimire inshuti bakunzi mwe mwariko muratwumviriza muri ahatandukanye twongera tubatumira mu biganiro vyacu vyo mu masaha ari imbere muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu kimakuru mu masaha yo ku Burundi- mu burundi no mu rwanda hama igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho haza kuba hari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika mu yavugwa ku isi haza kuba harimwo iyerekeye umubonano wa perezida wa amerika donald trump hamwe na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin yakoze macbill yabero niwe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur patrick yamufashije mu buhinga bw'ivyuma na lidiane nahazwe kuri mikro tuzongera ejo nk'aho twahereye